Ili Nijwi ry'Amerika radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi no mu kinyarwanda washington dc mu burundi ni ku mirongo migufi ya short waves ku metero cumi n'icyenda n'imetero mirongo ibiri mu rwanda ho mudukurikirana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu rushobora kandi no kudushyikira mukoresheje aderesi yacu ya email radiyo yacu arobazi gmail akaburungu com no kuri facebook kuri aderesi radiyo yacu no kuri site yacu ariyo wezi tatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com wa mwanya w'ikiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
intambara y'ubudandaji hagati ya leta zunze ubumwe za amerika n'ubushinwa irabandanya abakurikirana ibintu baribaza ingaruka ivyo bizogira ku butunzi ku isi hari n'abibaza ingaruka ivyo bizogira cane cane ku karere ka afurika abitegereza ibintu bavuga ko ingaruka ku karere ka afurika zizova ku kugena ubutunzi bw'ibihugu vya afurika bitungani- butunganijwe hari ababona ko ibihugu bizera cyane ku bidandazwa bidahinguye bishorera mu gihugu c'ubushinwa nk'ibitoro n'ubutare bishobora kuzogira ibibazo mu gihe ibihugu bishorera hanze bikomeye ibidandazwa bivuye mu burimyi bishobora kuzohabonera akaryo kubera ubushinwa bwashize amatagisi ku bidandazwa bivuye mu burimyi bituruka muri leta zunze ubumwe za amerika mu gihe intambara y'ubudandaji hagati ya amerika n'ubushinwa iriko ituma ivyo bihugu bibiri vy'ibihangange kurusha ibindi ku isi mu vy'ubutunzi bishimikira kurushiriza ku karere ka afurika niki ako karere kotegerezwa gukora kugira kakura inyungu ivyo tuvuga mu kiganiro muri sanga twatumiye lione remesha yanonosoye ivyerekeye ubudandaji makungu akaba yigisha kuri kaminuza ya alliance university mu gisagara ca san diego akaba aba rero muri ico gisagara ca San Diego muri leta ya California ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika mutumire ndakuramukije amahoro neza iyo ntambara y'ubudandaji hagati ya leta zunze ubumwe za Amerika n'ubushinwa muri rusangi uyibona gute niyihe ngaruka bishobora kugira kuri Afurika muri make
ego urumva ukungene uh, byifashe nuko cya mbere na mbere ego ibihugu ubushinwa na amerika ni ibihugu bihiganwa biriko birahiganwa cyane ariko ubibu- ibihugu byose byo ku isi birahiganwa rwose mu gihe mu bintu by'ubutunzi ariko ku uno munsi turiko turaganira ibiriko biraba hagati y'ibihugu bibiri urabona ubutunzi bwavyo ku isi ni ibihugu vya mbere bibiri ku isi bi- bi- bitunze cyane urumva biriko birahiganwa ah, bi- birushanya biragira ingaruka ku bindi bihugu byose byo ku isi Ah, nk'ubu rero uravye nk'ibidandazwa biri hagati y'ibi bihugu ah, haraba ibi- urudandazwa runini hagati ya amerika n'ubushinwa u- uravye ugera- ugereranije n'ibi- n'urudandazwa ruba hagati y'ibindi bihugu urumva rero um, uko kurushanywa kuriko kuraba ubu kuzoshobora kugira ingaruka ku bihugu byinshi kandi bira- biratangwa no kugira ingaruka ah, ku isi reka duhere mu makungu ubona ku vyerekeye ingaruka ku butunzi mu makungu muri make niyi
I- ingaruka ni uko urabona ibi- ibihugu nk'ubu tuvuge utanze nk'akarorero uravye nko ku biharuro biriko biratangwa nk'ubu uravye ah, nk'urudandazwa ruri hagati ya amerika n'ubushinwa u- ni ni miliyaridi zirenga amajana indwi na mirongo itatu n'indwi uravye nk'ibintu biva ino bija mu bushinwa uh, value yavyo ni imiliyaridi ijana na mirongo irindwi n'icenda z'amadolari hanyuma ibiva mu bushinwa bizino navyo ibyo bagurisha ku banyamerika bishika ku ma miliyaridi ama- ah, im- ah, amajana atanu na mirongo itanu n'indwi n'imiliyoni amajana icenda urumva ibiva mu bushinwa biza muri amerika ni byinshi kuruta ibyo amerika idandaza ku bushinwa muri ico gihe rero amerika irahomba irahomba amahera menshi nicyo gituma bagerageje ah, kugerageza bazane ibiganiro kugira baganire uko guhomba rero iyo bariko barahindura nk'ubu nki- eh, nku- nk'ikori bashizeho mu mwaka uheze eh, rica rihindura ukungene eh, ibida- urudandazwa hagati y'ubushinwa cyangwa na amerika n'ibindi bihugu ahandi hose ku isi kubera ibi bihugu biriko birahiganwa bihiganwa mu masoko mpuzamakungu bihiganwa hose bihiganwa muri afurika bihiganwa muri latin america bihiganwa muri erope Yego.
eka bihiganwa hose Mhm.
Eh, abitegereza ibintu baravuga ko izi ntambara mu byerekeye ubudandaji zabaye mu bihe by'imbere yaho ariko bakavuga muri rusange ko atakintu z- zashitse ko ku migambi zari zishinze muri iki gihe mubona ari uwo mugambi mwiza ku ruhande rwa leta zunze ubumwe za amerika no ku bushinwa
urumva ukungene nk'igihe bagira ikori urumva nk'ubu um, urabye nk'amahera ahombwa kubera ibiva ah, hari- hari ibintu byinshi bivayo bizino bariko baragerageza ukungene boraba ukungene bogabanya uko guhomba ariko ubiravye cane cane ah, iyo hariko haraba iyo ibihugu biriko biraganira um, bi- kenshi hari abadandaji ubucuti bw'ibyo bihugu n'ukuri ubucuti bumeze neza ni hamwe atazibana zidasekana amahembe ariko ubucuti bumeze neza abadandaji n'ubu turakorana n'abashinwa ba- eh, bene wacu turakorana twese mu bintu byo kudandaza ariko iyo ibihugu bitanguye kuganira bikavuga ok ubu dutegerezwa kuzogabanya uku guhomba hariho abadandaji bunguka hariho n'abandi badandaji bahahombera urumva ico rero nico gica kigenda kiraba intambamyi reka tuze ku mirongo ya telefone dufise demokrate uratwumva demokrate
cyane uri he
ntacyo buranze ubundi urubanza ufise ikibazo iciyumviro
ngo tuwe n'ikibazo si kimwe cyangwa kibiri hamwe n'intererano yego
Eh, nakomeje gukurikirana ibijyanye na- n'amakuru y'intambara y'aba- y'ubudandaji hagati ya ya amerika n'ubushinwa
yego Eh, ikibazo namaze kubaza umutumire hirya ndagifatiye hagati y'isina n'umutumire mwatumi uwo ari we
twako turavuga ingaruka bishobora kugira ku karere ka afurika cyane cyane iyo ntambara y'ubudandaji hagati ya amerika n'ubushinwa manze maze umutumira cyane cyane we yabi- abizobereyemwo
yego ikizo ntambara ziba zadutse ko ku bijyanye n'ubuda- n- n- n'ubuda- n- n- n'iby'ubucuruzi hagati ya afurika na- hagati ya amerika na n'ubushinwa
reka bishure mumwishure icyo ni icya- icyo ni icya mbere yego
Eh, ikigira kabiri none hagati ya amerika n'ubushinwa ni ikihe gihugu muri ibyo bibiri cyari gisanzwe gikubi- gi- gikora byinshi kuko nabonye yuko ngo amerika yafashe ingingo kuduhuza imisoro ku bidandazwa biva mu- mu bushinwa bija muri amerika
yego reka abishure amazina y'ishuri ngaho hama- akanyuma ndakabaza mu nyuma murakoze reka abishure mumwishure lionel
egome eh, ab- abajije ikibazo kimeze neza cyane Eh, ivyo bibazo vyiwe eh, ukungene eh, nk'ubu uravye kenshi uravye nko mu- muri kahise um, ukungene hariho um, aba amahinguriro menshi cane cane yo ngaha muri amerika ah, yagiye ku yi- yimuriye amahinguriro yabo ah, mu bushinwa batangura gukorerayo ibintu byinshi hanyuma bakabidandaza babigarukana ino ariko rero muri ico gihe ayo mahinguriro hamwe n'ayandi mahinguriro menshi ah, yaba nayo muri erope ah, yose yari yaragiye nayo ni mu bushinwa n'ubu niyo ari n'ayandi menshi aguma agenda ah, kubera ah, uku- amahinguriro hariya ah, birazimbuka byari bizimbutse gukorerayo ibintu ugereranya no gukorera ibintu ngaha muri amerika Ko- nico gituma rero ibintu byinshi biza ino muri amerika hariho byinshi biba byanakozwe n'amahinguriro mu bisanzwe yari ayo ngaho muri amerika ariko bakaba babikorera mu bushinwa ariko n'amahinguriro yo mu bushinwa rero yarabaye menshi arakomera nabone baratera imbere rwose hanyuma ihiganwa rirakomera nabone urumva baradandaza rwose ni abadandaji bakomeye rwose badandaza barunguka byinshi muri amerika eka no muri afurika barunguka byinshi urabye nk'igihugu cya mbere muri afurika kirungika aho ibihugu byinshi byo muri afurika bikura ibintu ubushinwa buza ubwa mbere amerika ikaza ubwa gatanu urumva aho urabye nko mu isoko muri afurika y'ibihugu byose ubushinwa buracara imbere ku byo bidandaza muri afurika ugereranya na amerika ibyidandaza muri afurika
tuze kuri Chris Chris ikibazo icyumviro Chris uratwumva we uratwumva
ndabumva Eh, irindi zina aho uri
ni kasiteve U- uhamagaye urihe
ni mu burundi ufise ikibazo icyumviro ushikiriza
nagenda abavyeyi Rero, hagati y'ivyo bihugu bibiri nikihe kuri klasema ya ya ya y'ubutunzi nikihe kiri imbere y'ikindi
murakoze reka mutumire abishyure mumwishure kubaza icyo kibazo ego um, mu- mu- mu- mu by'ubutunzi uh, amerika iracari iya mbere ariko naho ari iya mbere uh, ihiganwa ritezwa kubandanya naho umu- naho igihugu kiba kiri imbere gitezwa kuguma gihiganwa kuguma kugira kigume gitera imbere naho coba ari ica mbere Uh, nk'uko nabivuze ibihugu byose byo ku isi byose biri mwi- mu ihiganwa si ibihugu bibiri gusa ibi ni kubera ari byo ari byo bifise ubutunzi ari bibiri vya mbere ariko ibihugu byose biri mu ihiganwa ariko ku kibazo cawe uh, amerika n'ubu iracari iya mbere ariko iteza kuba mu ihiganwa
Eh, dufise diodone diodone ku murongo diodone urihe
ni mu rwanda ufise ikibazo icyumviro ushikiriza
Na- ntabwo nakunze kubakurikirana kuri fm mu rwanda ntabwo turi kubumva
yego eh, turiko turavuga ku vyerekeye intambara y'ubudandaji hagati ya leta zunze ubumwe za amerika n'ubushinwa ingaruka bishobora kugira ku butunzi ku isi na cyane cyane ku karere ka afurika
yego
sinzi ko hari ikibazo cyangwa icyumviro ashaka gushikiriza
yewe mu- yewe ku- kubera ko nyine kubera we na- nata- na- tutabikurikiranye cyane no numva amerika na na na- na- na- nta ngaruka nyinshi nta ngaruka iza- iza- izagira
murakoze
yego murakoze cyane Eh, tubandanye kuri iki kiganiro reka rero tugaruke ku vyerekeye akarere ka afurika nk'abanyafurika boba bibaza ati ubwo ni urugamba hagati y'ivyo bihugu vy'ibihangange bibiri twe ntaco bitubwiye twe turi ngaho wobabwira iki hari ingaruka bishobora kubagirako
ego cyane rwose kubera nk'uko nabivuze uh, ibi bihugu rero bitanguye uh, kuganira no guhiganwa ihiganwa ribera mu mihingo yose uh, yo ku isi Uh, nko muri afurika nk'ubu uh, ufashe uh, nk'ubu ukaraba nko mu biharuro uh, mu bihugu bitanu bya mbere aho ibihugu byo muri um, afurika ya sahara y'epfo Sub-Saharan Africa aho bakura ibintu uravye nk'ibiharuro byatanzwe na World Bank uh, iyi Bank Mondiale mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi birerekana yuko uh, ubushinwa uh, buza ubwa mbere uh, mu kudandaza ibintu uh, byinshi uh, muri Afurika bingana miliyaridi mirongo itatu n'indwi ni miliyoni n'amajana atatu na mirongo umunani n'indwi ugereranya na Amerika amerika iza ubwa gatanu ku byidandaza muri afurika Uh, ik- ikerekana yuko ari uh, imiliyaridi uh, cumi n'umwe n'imiliyoni amajana arindwi na mirongo ine na kabiri urabona ni nk'icya gatatu cuco ubushinwa budandaza muri afurika urumva ico kintu rero ni ikintu gikomeye kuko uravye uh, nk'ubu uh, uh, ihiganwa rero ribera mu bihugu byose uh, nk'ubu hariho imigambi myinshi ah, i- iriko irakogwa ah, yamye inakogwa ah, y'ukongerera- y'ukongereza ubucuti no kongereza urudandazwa rwinshi hagati ya amerika hamwe n'ibindi bihugu na cyane cyane n'ibihugu byo muri afurika yego urumva rero ibyo ni ibintu byiza kuko bishobora no kugurura imihora ah, ibihugu byinshi byo muri afurika bigashobora no gushora ibintu ngaha muri amerika n'ahandi reka tugaruke ku mirongo ya telefone eh, Laurent ari ku murongo uratwumva Laurent
ndabumva mwiriwe mwiriwe mwiriwe uhamagaye urihe
ndi mu karere ka kirehe mu murenge wa Mus- wa Mu- wa kigarama aho ni mu rwanda
Eh, ni mu ntara y'uburasirazuba ariko ndi umwe mu barundi bari mu nkambi y'amahamba ikibazo icyiyumviro
Eh, ni ikibazo rero nashaka kubaza yego
ibyo bihugu byo hanze ni kubera iki bikunda gukora ibintu ibintu- ibintu by'imigwano biterwa n'iki biva ku ki hano muri afurika ni kure tuba twiturije ariko ha- muri ibyo bihugu byo hanze hakaba hari ibintu byakunda kuba ibintu by'intambara biterwa n'iki ni ikibazo nashaka kumubaza mushaka kuvuga intambara two turi kuvuga ku ntambara y'ubudandaji mushaka nibyo mushaka kuvuga ko Eh, ibyo ngibyo ibyo nyine biha- ibintu by'ubudandaji ni kubera iki aho ngaho muri ibyo bihugu bya amerika no mu bwongereza bikunda kugira- kuba birebire bigasakuza
reka bishure mumwishure
ego ah, nk'uko nabivuze igituma ibihugu bihiganwa mu gi- mu bintu by'ubutunzi ni kubera urumva ibihugu ah, biterezwa kugerageza bikagira bikaronderera ubutunzi igihugu ni ukuvuga yuko ukungene ibihugu bigira ni ukugerageza kugurura imihora abadandaji ushaka kudandaza akadandaza Ah, ba- kubera iyo hari ubudandaji bwinshi butuma haboneka n'akazi kenshi k'abanyagihugu n'abantu bariko barakora iyo igihugu kiriho kiratera imbere akazi kari ke- ah, kaza ari kenshi amafaranga yinjira menshi mu gihugu n'imishahara y'aba- y'abasanzwe bakora iraduga ivyo rero ah, abanyagihugu barabishima abenegihugu barabishima urumva iterambere eh, iterambere ry'igihugu ni ni iterambere rishikira umuntu wese aho ari ho hose kandi nta gihugu na kimwe nta munyagihugu n'umwe ku isi adakunda iterambere iyo aribonye rimera neza nicyo gituma ibihugu byose bigerageza uko bishoboye ah, bakagerageza guteza imbere ibihugu ba- mu- cane cane mu nzira y'ubutunzi kubera iyo ubutunzi bubonetse abanyagihugu baratera imbere ico kintu nico kintu babona ko ari ngombwa bateza kuguma bagira urumva ibihugu byose biri mu ihiganwa
frederic eh, ari ku murongo wa telefone frederic eh, irindi zina aho uri
nitwa Ntirampeba urihe
ni Bugendana mu burundi
egome ufise ikibazo cyangwa icyiyumviro ushikiriza
ni ikibazo na- nabaza ni umutumire ati kubona ubushinwa bwahisemo guca bu- bwiyambaza uburusiya kugira ngo babafashe kugira kuba umugambi wa senje ntabwo yoba ari intambara na politi- ya politike yoba igomba isubire twokwita nk'iya gatatu ko amerika n'uburusiya bisanzwe bitavuga cyo kimwe cyo kimwe uburusiya nabwo ni kane bidafitaniye umubano mwiza n'uburayi nkavuga nti ko mbona mu- no mu bihugu byacu rero ko uburusiya umenga nibwo buri ko buramera nk'ubwegereza cyo kimwe n'ubushinwa aribwo bufi- bushora ibintu byinshi mwa- mwa kano karere kacu hama amerika nayo ikaba yarabujije ko google isubira gutanga amakuru kuri huawei ubwo tutosubira kuronka ibyo twahora dukenera kuri google tutosubira kubironka aveke niyo nuva sisiteme huawei izoba yatuzaniye murakoze murakoze cyane eh, mumwishure lionel
ego ah, ivyo wabuze nivyo um, ihiganwa riraba ah, muri mu masoko yose no muri afurika ego hari afurika ura- nabuze nk'uko ubushinwa ko budandaza ibintu byinshi muri afurika ariko ikindi naco ubuze ah, kime- eh, gikomeye ni uko um, hari urumva politike na n'ubudandaji kenshi birajana urumva ibihugu ah, ubiravye ibi- ibihugu biza biragira imyumvikano biza birahura ah, kugira barabe ukungene bashobora gukorana aho bazo- bazoshigikirana cane cane muri izi nzira z'ubutunzi iyo hariko haraba um, amahiganwa y'ubutunzi urumva ibihugu birahiganwa ariko cyane cyane biza birarondera n'abo bafasha ibi- ibihugu uh, bunga ubucuti ba- hanyuma bakazogerageza kuza barashigikiranira uh, baraba ku uh, ku mategeko uh, bariko barashira imbere Uh, mwavuze rero n'ibyo bya tekinoloji Uh, tekinoloji nayo uh, nayo ni ni ni- ni ikintu gikomeye cyane nacone uh, bazanye ubu bariko baragerageza kuganira naco kugira barabe ah, muri iyo nzira ya tekinoloji ukungene ah, ah, ah, tekinoloji iriko irakoreshwa barabe ukungene ah, inyungu zozanira igihugu nico kintu ah, cama gikomeye urumva ibihugu gushika ubu biriko biraganira eh, nk'uko babivuze radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kiganiro muri sanga aho turiko tuvuga ku ngaruka intambara y'ubudandaji hagati ya leta zunze ubumwe za amerika n'ubushinwa bishobora kugira mu makungu na cane cane turiko dushimikira nko ku karere ka afurika e, tugaruke rero ku karere ka afurika mwariko muravuga ko ubushinwa budandariza ibi- bushoreye ibi- ibidandazwa byinshi mu karere ka afurika eh, ko buza ubwa mbere eh, mu gukorana n'akarere ka afurika mu bijanye n'ubudandaji Ah, hari abavuga ko kubera iyo ntambara hagati y'ivyo bihugu bibiri ibihugu vyo muri afurika bisanzwe bishorera nko mu bushinwa ibi- ibintu tuvuge eh, nk'ibitoro ibintu bijanye n'ubutare ko bishobora kugira ibibazo bakibaza kumbure ko ubushinwa kubera iyo ntambara bush- bushobora ku kutarondera eh, nku- kutagira umuvuduko bwari busanganywe wo kurondera i- ubwo butare n'ivyo bitoro biba muri afurika bakavuga nk'ibihugu bisanzwe bikomeye mu gushorera hanze nk'ibidandazwa bivuye mu burimyi muri afurika byo bishobora kuhatorera akoyoko mwobisigura
ego icyo ni ikibazo cyiza cyane kubera ubu um, hariho ibihugu byinshi yego bishorera um, ubutare ibitoro uh, ku bushinwa urabye nk'ibihugu nka za angora buza mu bihugu bya mbere mu kudandaza ibitoro uh, hamwe n'ubutare ibyo nabyo bigafasha amahinguriro uh, ya- yo mu bushinwa ibyo ni ibintu bakenera mu mahinguriro bariko barakora ariko rero nk'ubu nk'aya makori yashyizweho n'ayandi eh, yoba ah, yoba ah, ari mu nzira cyangwa kubera ubu haca- bacariko bacari mu biganiro um, nkaho byerekana yuko um, i- i- i- i- i- ikibazo ni uko aba- abadandaji benshi badandaza bakura ibintu mu bushinwa benshi kubera babonye ayo makori bara- bari bata- baratanguye guhindura iyo bakura ibintu baka- bakagenda kubikura nko mu bihugu nka za vietnam canke ibindi bihugu byo muri aziya canke mu bindi bihugu so muri ico gihe rero bariko barahindura ni ukuvuga yuko ibihugu nk'ubushinwa bira- biragabanya ukungene bakora ibintu ku buryo batokenera kugura ibintu byinshi biza biva nko mu- muri afurika ari nk'ibyo by'ubutare cyangwa by'ibitoro ugasanga baragabanije ibyo bahora bagura ugereranya kubera i- aya makori bariko bara ah, aya makori ukungene yagabanije u- urudandazwa rwabo ego ibyo birashobora um, bibandanyije ni- ah, bi- bizoshikira n'ibyo bihugu byahora bidandaza ku bushinwa birashobora kuba- kubashikira naho nkora ivyo vy'uburimyi baravuga nk'ubu kubera ubushinwa bwashize amatagisi ku bidandazwa bivuye mu burimyi biva muri amerika mu kwishura ku matagisi yafashwe na amerika ku bidandazwa vyabwo bavuga nka dufate nka soy beans uh, sinzi ko novyita soya ah, Yes, sir. Mm.
ya soya baravuga ko nk'ibihugu vyo muri afurika vyoba bi- vyimbura cane nka soya ko bishobora kuhakorera akoyoko muri iki gihe ubushinwa bw- bukagura iyo soya ivuye nko muri afurika
ego urumva iyo rero niho habaye intambamyi urumva iyo hariko iyo ibihugu biriko biraganira nk'ubu ikori ryahabaye bari badugije cane cane ikori ku vyuma nka steel hamwe na aluminum ivyuma cane cane hamwe ah, n'ibindi ah, ah, bicuruzwa biva mu bushinwa bari badugije ikori gatoyi ariko n'abashinwa rero bahita baduza ikori kuri ivyo vyimburwa biva muri amerika bija mu bushinwa ari nk'ibyo by'amasoya eh, ibigori ah, n'ibindi eh, biterwa ah, bijayo urumva nk'aba nk'abarimyi n'aborozi bo ngaha muri amerika ibyo rero byarashikiriye ubutunzi bwabo bobo baranahahombeye bariko barahahombera byashimishije cyane kuko ntibari biteze ko bobo boca bashikirwa nicyo gituma rero iyo muri rusange iyo igihugu kidugije amakori hariho abunguka bo muri icyo gihugu hariho n'abahomba muri icyo gihe rero abahahombeye ni abarimyi bino barima isoya icyo rero kiragurura umuhora nk'abarimyi b'isoya bo muri afurika cyangwa ubundi izindi ndimo ziva muri afurika barashobora nabone muri icyo gihe gucuruza ibyo bintu babijyana mu bushinwa n'ahandi urakoze tugaruke ku mirongo ya telefone elvis aratwakwiye elvis uratwumva elvis
muraho ku ijwi rya amerika yego wakurikiranye ikiganiro turi ko tuvuga ku ntambara y'ubudandaji hagati ya leta zunze ubumwe za amerika n'ubushinwa n'ingaruka bishobora kugira cyane cyane kuri afurika
yego nagikurikiranye ufite ikibazo ubaza cyangwa icyiyumviro ushikiriza
ni icyiyumviro nshikiriza yego
njyewe mu bisanzwe iby'iyo ntambara iri hagati iby'iyo ntambara y'ubudandaji iri hagati y'ubushinwa na amerika mu bisanzwe icyo mbona kuri afurika hakurumura kumenga nka twege nta ngaruka mbi ahubwo bituzanira ubusanzwe ahubwo kiba nk'icigwa natwe baba baduhaye inguvu tugakura amaboko mu mpuzu natwe tugakora ku musu kugira ngo ibyo ibyo abashinwa dufate nko mu burimyi cyangwa no mu bindi mu by'ubutaka cyangwa n'iki ibyo bahora bahana kuko natwe turabifise muri afurika musanzwe turabifise dufise yimbuka turarima dufise inguvu mbona yuko amaleta muri afurika yosha dufasha agatanga ingufu ku banyagihugu akarondera n'ibitaro kugira ngo ahe abanyagihugu nabo bakore komusa ibyo abashinwa bahora bagenda kurondera nko muri amerika nk'ibyo by'ibirimwa nk'izo soya n'ibindi n'ibigori komusa twe natwe tubirime aba abashinwa aho bagenda kubirondera muri amerika komusa natwe baza kubirira ino mu burundi n'abanyamerika nyine uko nyene ariho nabo nyene ibyo bahora bakura mu bushinwa twebwe natwe ibaza yuko vurema afurika imana yaduhezagiye dufise byose nabonye ibyo bahora bagenda gukura mu bushinwa baze kwirondera natwe ino muri afurika kuko turabifise turabi amati turayafise ntaco tubuze kameme bisanzwe rero ko twebwe ahubwo vyoduha inguvu vyoduha inguvu kandi bikaduha n'ubukire busugira ngo natwe tumye kuntu dushobora gukora kugira ngo natwe aho iyo ntambara iri hagati yabo kuko bobo nisanzwe ko basubira inyuma mugabo natwe biduhe inguvu zo kugira ngo dushobore kuronka ukuntu dushobora kwingana dutere imbere natwe urakoze
yego akoze namwe teogene uratwumva Teogene uratwumva Teogene halo halo Teogene uratwumva umenga umurongo ntumeze neza uratwumva neza
ndikumumva noneho yego umuhamagaye muri he
ni mu rwanda ufise ikibazo icyumviro ni icyumviro
nta kibazo
ntitukumva neza teogene tubabarire umurongo wa teogene ntumeze neza dufise eliyezeri uratumva
ndabumva neza uhamagaye uri he
njyewe mbahamagaye ndi mu rwanda yego mu majyaruguru y'u rwanda ufise ikibazo ubaza umutumire cyangwa icyiyumviro ushikiriza
uwo mutumire rero ntabwo inyakiramajwi yanjye yagize ikibazo ntabwo nari ndi hafi yaho ariko mbifatiramo hagati nagira ngo munsobanurire neza icyo muri kuganiraho n'umutumire mbone namubaza turi ko turavuga ku ntambara y'ubudandaji hagati ya leta zunze ubumwe za amerika n'ubushinwa ingaruka bishobora kugira mu makungu ku isi na cyane cyane ku karere ka afurika
birumvikana biriya ni ibihugu bikomeye ku ruhando rwo kuri ino si dutuye icyo umutumire namubaza ese kuba noneho ubona ari ibihugu byombi twavuga ko bidufitiye akamaro kanini noneho ubu kugeza ubu ngubu nkatwe nko muri afurika ese ingaruka bishobora kutugeraho ni izihe by'umwihariko se nko ku ruhande rwa amerika rwo nk'igihugu tuzi ko gikomeye ndetse rushobora gushyira hasi u- rukaba rwacisha makeya cyangwa se bizagenda gute
reka bishyure mu mwishyure liyone
ego um, ego i- u- i- uru rudandazwa ah, n'ihiganwa hagati y'ibi bihugu ego birashikira no muri afurika nk'uko ah, ibihugu bihiganwa mu masoko ah, menshi uravye nk'ubu ufashe nk'akarorero ah, nko mu rwanda nko mu rwanda uharuye tuvuge nk'ubucuruzi hagati y'u rwanda ah, na amerika Ah, nk'ibintu byavuye muri amerika bija mu rwanda ni ibintu bifise um, ah, u- u- bingana miliyoni mirongo ibiri na zitanu ah, uravye ku biharuro bitangwa ngaha na leta yo muri amerika hanyuma ibintu navyo biba um, mu rwanda ah, biza ino muri amerika bishika imiliyoni mirongo ine na zibiri Ah, aho uravye nyene ah, ibiharuro biriko biratangwa na leta y'ino aho rero urumva ibidandazwa biva mu rwanda ni byinshi kuruta ibidandazwa biva ino muri amerika bijayo urumva nko muri ico gihe eh, ico gihe ni nk'uko watanze iciyumviro imbere yanyu yavuze yuko ah, ibihugu ah, muri iki gihe eh, ibihugu byose birahiganwa hanyuma nabyo ntibikaguma bicuruza bidandaza bigerageza kudandaza byinshi aha rero uravye rero hariho nk'ibintu ah, byinshi biva mu rwanda no mu burundi eka no mu bindi bihugu urumva mu- mu- muri ico gihe rero eh, igikuru ni ukugerageza kongereza urwo rudandazwa naho ibyo bihugu bibiri vya mbere biriko ah, birahiganwa ico ntikibuza ko ibindi bihugu biguma vyegera ivyo bihugu bigerageze kudandaza navyo bigerageze guhimiriza abadandaje byo muri ivyo bihugu kuza kudanda, ah, kudandaza cyangwa kugurura amahinguriro ah, muri afurika ah, kugira babandanye nabone bacuruza byinshi yego Ah, hari n'ababona ko kubera iyo ntambara ubu ubushinwa na amerika cyane cyane amerika yasa n'iyasokoye mu kuva ku ntwaro ihari muri iki gihe ni ugushimikira kuri afurika cyane cyane ku bijyanye eh, n'ubucuruzi n'imitahe Eh, inyungu nyinshi bazibona ku bijyanye n'umutekano ariko hari ababona kubera iyo ntambara no kubona ko ubushinwa ubu bukorera cyane muri afurika cyane cyane mu kugura ibintu bijyanye twari ko turavuga nk'u- n'ubutare ubutare n'ibitoro hamwe no gushira imitahe mu bijyanye n'inyubako nabyo no kwita infrastructure mu gihe amerika yari isanzwe izwi ko ishimikira cyane cyane ku gisata cy'abikorera ku giti cyabo eh, n'ibijyanye ni- n'imitahe muri afurika Eh, iyo ntambara hagati yabo nuko guhiganwa bagarutse gushimikira cyane cyane ku karere ka afurika ni ikihe afurika yokora kugira ihakure eh, inyungu
ego cyane cyane nibyo E, isoko ryo muri afurika ni rinini afurika urabona ni ni- ni hanini rwose hagizwe n'ibihugu ah, mirongo itanu birenga ni hanini rwose hari abantu benshi hari amafaranga menshi hari ibintu byinshi urumva ikintu rero gi- gikomeye ni uko ibihugu byaba ubushinwa cyangwa amerika aho hari isoko rinini ah, cyane Ah, nico gituma kongereza ubucuti ari ikintu gikomeye kubera muri um, ah, hariho n'abantu ba- abakozi benshi tuvuge nk'ubu ah, nki- nk'amahinguriro menshi ngaha muri afurika ah, atanguye ngaha muri amerika atanguye kuza ariyumvira kongereza ah, ah, kuzana ama- amahinguriro ngaho muri afurika urumva ariko urumva ibihugu byo muri afurika nabyo ntibiteza gutanguranwa guhiganwa kugira bizane ayo mahinguriro muri muri ibyo bihugu ah, kugira bashobore gukorana bazane ibintu babikorere aho muri afurika ah, washaka banabidandaze mu bihugu hagati yo muri afurika canke no mu bindi bihugu ah, ku isi Ah, ikintu kimeze neza ah, cakozwe ni uko hariho iyi continental free trade agreement hariho ibi- ibihugu byo muri afurika byo muri african union ah, biriko biriyumvira ukungene vyogerageza kugabanira kugabanya amatagisi hagati yavyo kandi no kongereza kungene ibihugu bihanahana ibidandajwe ibi- ibidandaza Uh, hagati yabyo nk'uburundi n'u rwanda uburundi na tanzania ibihugu bidan- bidandaze hagati yabyo atangorane urumva nk'icyo kintu ni ikintu gikomeye ubu gitanguye kuja mu ngiro ico kizokugura imihora ku buryo n'amahinguriro rero ah, yo hanze cyane cyane nk'ayo muri amerika na- washaka no mu bushinwa no mu bindi bihugu ashobora kuza agakorera ibintu muri afurika washaka akabidandaza muri afurika cyangwa bakabidandaza no mu bindi bihugu ariko urumva nk'icyo ni ikintu gikomeye niho nico gituma rero ubu ah, ihiganwa ahubwo rigiye gukomera ariko n'ibihugu bikwiye kuhakerebukira bikagerageza bikegera ah, abagwizatunga bakaza kugira ah, kuzana akazi bakazana amahinguriro muri ibyo bihugu
radiyo ijwi rya amerika i washington dc tugaruke ku mirongo ya telefone dufite abel watwumva
umva mwiriwe wiriwe uh, uhamagaye urihe uhamagaye urihe Alo?
alo Dar es Sala- Dar es Salaam yego ufise ikibazo ubaza umutumire cyangwa icyiyumviro ushikiriza
jewe nshaka ku ku- ni- niho gushikiriza kuko byinshi ndabizi nama- nama ndabikurikirana yego
ejo nabonye bariko barabi- barabiyaga cane burya nabonye naryohewe mbonye muciye mubigaruka ko bariko baravuga ngo amerika ngo ikiritabaza ngo abafurika ukuntu yo- yogerageza ku- kuronka ubutare kubera ubushinwa bwa- bwa- bwa- bwabahagurukiye kubera amasoko ba- bababaniye
yego
amawurumbatse nibaza ukuntu u- ubushinwa bufasha nk'uburundi wacu bavuga ko ubushinwa bukura ubutare bwinshi mu burundi kuko uburundi bufise bugira cumi ku isi mu by'ubutare bukenerwa muri amerika
yego Eh, reka abi- abishure lionel nibaza ko ivyo ni bimwe bitana muri letera nivyo nibaza ariko aravuga ubwo butare okay yego eh ego um, i- ico kintu um, i- urumva ibihugu ibigo birakenera uh, ubwo butare ibihugu bite- birakenera ubutare uh, ariko mu bintu vy'ubudandazwa nk'uburavye nk'ibintu uh, biva mu burundi uh, nk'uburavye urudandazwa hagati ya amerika n'uburundi ibintu byinshi biva mu burundi harimo harimo n'ubutare bushika ku byababa miliyoni ndwi z'amadolari hariho n'agahawa icayi um, n'ibindi byinshi uh, biva mu burundi bizi no muri amerika eka hariho n'ibiva ngaha muri amerika bigurishwa mu burundi uh, navyone urumva uh, muri ico gihe ego uh, urwo rudandazwa nagone ni urudandazwa rukomeye ha- uru- rurahasanzwe hagati ya amerika n'uburundi kandi turifuza yuko bushobora no kongerekana washaka uh, n'abanyamerika bakaza baka bakaza mu burundi uh, bakongereza bazana amahinguriro canke ari abaza batembera ivyo uca usanga ari vyiza kuko iyo igihugu kiriko kirazana um, amahinguriro canke abaza kuhatembera uca usanga ari ibintu ah, bi- bizana akazi bizana amafaranga menshi mu gihugu yego igihugu kihatemberere n'abanyagihugu bagatera imbere cane rwose Eh, ku vyerekeye izo terera mwobisigura neza ku batavyumva ni- bi- bi- bi- bihingurwa mwiki ni kuki ari ibintu bi- bi- bironderwa cane
ego ama ama amatere rare nuko um, rare earth uh, metals um, na, bayakoresha ibintu byinshi mu mahinguriro tuvuge nk'ubu nk'amwe nk'amwamwe mu ma muri ayo masi um, uh, ataboneka cyane rwose ku isi uh, ubwo butaka uh, hari nk'ibintu babikoresha cyane nk'izi uh, nk'izi za telefone t- ngendanwa uh, hariho u- utwuma tw'indani bakoresha bakoresha iryo vu ah, ba- bakoresha hariho nk'aya ma- aya matekinoloji ibyuma dukoresha ari amakompiyuta amaordinateri ah, ayo yose ah, imiduga ubu nayo ne- nk'imiduga bakoresha ikoresha umuyaga nkuba imiduga ya electric nayo ne irakoresha um, ayo materera cyane cyane mu mabateri bakoresha mu bintu by'ama ah, by'iyo miduga urumva kubera ah, abagura izi telefone canke amakompiyuta canke imiduga ah, ubu barahaye biyongera ni ukuvuga yuko nayo ivyo bintu bakoresha bariko barakora ivyo bintu navyone birakenewe biriko eh, biragurwa cane kandi iyo ibintu bikenewe ah, igiciro cavyo kiraduga urumva Eh, yego.
ico ico rero ni ikintu ciza ah, nko ku burundi ego ubwo butaka budasanzwe buvamwo ubwo butare eh, bukoreshwa mu ivyo bariko uravuga amabateri y'imodoka zigendeshwa n'umu ah, yagankuba no ku matelefone ngendanwa hamwe no ku vyuma nyabwonko Ah, avuga ko ubushinwa ari bwo bufise igitigiri kinini c'ubwo butare kikaba kubera iyo ntambara na amerika kigomba ku kubukoresha mu, mu kwihora amerika kuri ayo matagisi ku bidandazwa bivuye mu bushinwa biza muri amerika Ah, babona rero ko amerika izotera ironderera ubwo butaka, ubwo butaka cyane cyane mu karere ka afurika ni, ni kintu ibihugu vyo muri afurika vyotegerezwa gushiramwo ah, inguvu
ego urumva ico kintu ni ikintu ba- bariko baravuga ko gishobora ah, kuba ariko ntibari bwabishire mu ngiro ariko muri ico gihe naho ah, urumva nahone muri ki aha muri eh, iki kibazo ca- ca hagati ya amerika n'ubushinwa bariko bararaba bagira buhoro buhoro bagira buhoro buhoro kuko ah, amatungo yabo ari hamwe urumva igihugu kimwe gitembagaye cyane co hitana ikindi urumva bagira buhoro buhoro baza baragerageza buhoro buhoro ah, kugira ni, ni, ni batume um, ubutunzi bwa kimwe ah, bu- buhungabana cyane rwose kuko ego vyo vyohitana n'ikindi urumva ariko muri ico gihe baza baragira buhoro buhoro nico gituma ah, na- na amerika yahora ikura byinshi mu bushinwa ba- nabone bacatanga kuraba ahandi bashobora kubikura nivyo uriko uravuga ubwo bu- n'ubutunzi bu- hagati y'ivyo bihugu bibiri bu- bufatanganye eh, kimwe kigiye hasi n'ikindi gica kija hasi kizama Eh, tugaruke ku mirongo ya telefone louis araduhamagaye louis uratwumva louis uratwumva uvugira kure cane ntitwumva
ndabumva Eh, ubu turakumva U- uhamagaye urihe
mu kirunda mu burundi ufise ikibazo ubaza umutumire icyiyumviro ushikiriza
icyumviro shikiza ni uko ntuze yayi radiyo tutakiyumva mu burundi
Ah, ego ico ni ikibazo ku nzego zibijejwe zi- zitegereza kwicarira Ah, twe nta kinini hano nk'abanyamakuru dushobora kubigira Ah, reka tubandanye Ici- iciyumviro cawe tura- turagifashe nka nkama
yego ni guhera hirya yetse
ntimushobora kutwumva no ku mirongo migufi oya ntitubumve no ku mirongo migufi ntitwumvikana murakoze oya ntitumvikana Ego turabashimiye I- icyumviro tu- turagifashe nka nkama turagishikiriza turagishikiriza inzego zi- zibijejwe radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda aho turiko tuvuga ku ntambara y'ubudandaje hagati ya leta zunze ubumwe za Amerika na n'Ubushinwa ingaruka bishobora kugira ku butunzi ku isi n'ingaruka bishobora kugira ku karere ka Afrika cane cane Ah, hari ababona kugira ko afurika ikuriye inyungu kuri iyo ntambara hagati y'ivyo bihugu vy'ibihangange bategerezwa ku gutunganya neza inzego zijanye n'ubutunzi kuruta uko ibintu bitunganije muri iki gihe n'abandi bafise impungenge ko kubera iyo ntambara nk'ubushinwa busanzwe bushorera ibintu vyinshi muri afurika bushobora kongereza bukarungika ibidandazwa vyinshi bizimbutse muri afurika mu vyo kwica i- amahinguriro yo muri afurika afise ibidandazwa nk'ivyo Eh, mubibona gute
ego ico ico naco ico niki ico naco ni um, ivyo navyo birashoboka Uh, kubera urumva iyo isoko urumva abantu bariko baradandaza isoko badashoboye kubizana ngaha muri amerika canke bi- bigoranye gatoyi bashobora kurondera ayo isoko ry'ibidandazwa bija hanyuma uh, bagahita bashora vyinshi bakongereza ivyo bashora uh, muri uh, muri afurika eka no mu yandi masoko mpuzamakungu uh, muri ico gihe rero nk'uko mwari mubivuze ego iyo igihugu ki ki- gikura ibintu byinshi hanze ah, kenshi ah, hari igihe iyo ibi ibiva hanze bigurwa amahera make uraba ku bikorwa hagati mu gihugu uca usanga amahinguriro yo hagati mu gihugu adashobora kunguka washaka akanugara Ah, kera hariho amahinguriro nk'ubu yakora nk'impuzu mu bihugu byinshi muri afurika ayo mahinguriro kenshi baba barakora impuzu ah, bakazidandaza ah, mu masoko nyine muri afurika ariko kubera hariho n'impuzu nyinshi zaza ziva hanze ah, ziza ku mahera make kuruta izo bahora bakora nk'ayo mahinguriro menshi yarugaye washaka urumva n'ubuzi bwinshi bwarahatakariye Eh, urumva muri ico gihe nahone iyo ibihugu biriko biragura ibintu hanze y'igihugu bateza nabo ni ukuza bariyumvira ibintu boshobora gukora ah, hanyuma bakaza bararaba nico gituma ibihugu biza biraganira cane cane ah, bika- biriko birunga ubucuti bikaza biraganira bikaraba ni igiki dukura mu gihugu canyu ni igiki tubadandazako bakaraba bariko barahahombera canke bariko barahungukira urakoze radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda
nshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
tubibutse abariko badukurikirana namwe muba- muba mucugura amaradiyo ko muriko mwumviriza ikiganiro muri sanga kuri radiyo ijwi ry'amerika turiko tuvuga ku ntambara y'ubudandaji hagati ya leta zunze ubumwe za amerika n'ubushinwa ingaruka bishobora kugira ku butunzi ku isi na cana cyane ingaruka bishobora kugira ku karere ka afurika Aha turi kumwe n'umutumire wacu lionel Gu- eh, remesha yanonosoye ivyerekeye ubudandaji mu makungu kaba yigisha kuri kaminuza ya alliance university mu gisagara ca san diego muri leta ya california ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika Uh, tugaruke ku mirongo ya telefone tuyibandanirize ko dufise teogene uratwumva
Eh, ndabumva neza irindi zina huri
Teogene Ndumutse uhamagaye urihe
Dar es Salaam muri Tanzania ufise ikibazo iciyumviro
eh icyo nashaka kuvuga kuri intambara ya ya Amerika n'Ubushinwa mu byerekeye eh, ubucuruzi mu karere ka Afurika ntekereza ko bwari uburyo bwiza bwo ibihugu byo muri Afurika byari bubonye bwo ku- gutwarayo ibi- ibikomoka mu bihugu byabo aba ari eh, zahabu batwarayo cyangwa se ari ibikomoka ku bihingwa ariko eh, inyungu akenshi ko ntekereza ugendeye no ku bigaragara abakuru b'ibihugu ngira ngo babonye nka- ba- babifashe nk'aho ari ukwa- ari okaje yo kubona yo- yo ku- yo kubona inshuti zikomeye zizabafasha mu buryo bw'intambara intambara zi- zi- z'imirwano uba usanga abakuru b'ibihugu donc batareba cyane ku nyungu zi- zi- zi- zi- ku nyungu rusange baba bakoresha buriya buryo mu buryo bw'inyungu zabo ku giti cyabo nkaba mbona nta kintu kinini afurika izakuramo izagirira akamaro jyewe murakoze eh, ku ciyumviro canyu mushikirije claude nawe nyene ari ku murongo wa telefone claude aho uri
ndi tanzania ufise ikibazo iciyumviro
nanjye mfite icyo nashaka kuvuga ku bijyanye ni- n'icyo ki- ni- n'icyo ki- ni- n'iyo ntambara iri hagati eh, ya amerika n'ubushinwa mu bijyanye n'ubudandaji ku ku- kuri kontinent ya afurika yego
ni ukuvuga ubundi bwo jewe icyo navuga ni uko mu gihe ibihugu by'itura nk'ibyo biriko birwanira isoko muri kano karere kacu ka afurika ko bitegerejwe kunguka kuko bo abavuye hariya baje ku- kurondera isoko ngaha muri afurika abarongozi b'ibihugu bacu byacu botegerejwe kurondera ukuntu natwe muri bino bintu byacu biri hano dusanzwe turima twari dusanzwe duta- tujabukana amazi tukagenda kugurisha hirya twoshoboye kuba twabironkera isoko aba bantu kuko nayo iyo baje barafite ibintu bashima muri afurika rero natwe tukaca tu- dutereza kuca twoba- twoba- two- tworonse profi yo kudandaza ibyacu ku gaciro keza kandi igateza kuba yoba inyungu kuri igihugu cyoba gishyizwemo n'abo bantu ariko ubundi bwo gucyo mbona byashahirwa yuko abarongozi bacu bateza kuba nabo babigiramo uruhare runini cyane kandi bagashaka inyungu ku bantu bose nuko murakoze turagushimiye ku cyiyumviro cyawe radiyo ijwi ry'amerika i washington dc Uh, mutumire nariko ndavuga kugira ngo afurika ihakure inyungu ko uh, ibihugu byo muri afurika bikwiye gutunganya neza inzego zabyo zijanye n'ubutunzi mubona ari ikintu bashu- bategerezwa gushimikira ko ubu kugira ngo bashobore gukura inyungu mu mitahe nk'ubushinwa dusanzwe twavuze ko bu- bushira mu vyerekeye inyubako eh, hamwe no kugura ibidandazwa bida- bidahinguye bivuye muri afurika eh, nk'ibitoro n'ubutare amerika nayo kenshi uko ikorera muri afurika ishyira inyungu zayo ku bijyanye n'imitahe no gukorana na- n'igisata cy'abikorera ku giti cyabo ni ikihe afurika yokora kugira ngo itunganye neza izo nzego za- z'ubutunzi kugira ihabonere inyungu
ego uh, afurika uh, irashobora hari ibintu byinshi ishobora kugira uh, ibihugu byinshi byo muri afurika hariho act- uravye hariho n'ibihugu n'ubu bi- byamaze gufata iyo nzira nk'ubu hariho nk'ubu hariho um, cyitwa uh, trade and investment framework agreement uh, tifa I- ivuga ni ni yerekana n'inzira n'inzira i- ivugurura imihora hagati y'ibihugu na ibihugu na na na amerika nk'ubu hariho iyo bagize uh, ya trade and investment framework agreement uh, i- i- i- ibihugu uh, agreement hagati ya amerika hamwe na east africa urabona muri east africa hariho burundi u rwanda tanzania kenya uh, na uganda urumva nko muri ico gihe uh, muri ivyo biganiro baravye ukungene bashobora uh, nko kugerageza bakaraba nk'aho ah, ahakorerwa urudandazwa rushobore kuba ari bishobora kugura ah, bashobora gukoresha urudandazwa nk'abadandaji bashobore kwishira bakizana kandi bagerageze nko kugabanya ah, ibiturire ah, muri ako karere ariko urumva ibiturire biri ku isi henshi Bashobo- muri ico- muri iyo muri ayo mategeko urumva barasaba ari ibintu basaba ibihugu bitezwa gu- gukurikiza ah, kugira bishobore ah, korohereza nk'aboza ku- kugurura nk'amahinguriro cyangwa kuzana imitahe yabo ah, ngaho muri afurika urumva rero icyo kintu ni ikintu cyiza cyane ah, ku bihugu byo muri afurika urumva nk'ubu nk'uko ah, hariho abatanze iziyumviro birugurura imihora y'u- y'ibihugu byo muri afurika nabyo ni kudandaza kugerageza kudandaza ibintu byinshi bakabidandaza ngaha muri amerika yego uh, canke bakagerageza guhimiriza imitahe yo muri amerika kuza ngaho muri afurika nayo yego leonard nawe nyine ari ku murongo wa telefone leonard uh, ufise ikibazo icyiyumviro unyarutse
jewe mfise icyiyumviro yego
eh, nk'uko umutumira ahejeje kuvuga bimwe muri byo Eh, burya ikibazo gihanze afurika jewe mbona ku bwanje ni igiturire kuko muri afurika hari igiturire kirenze ibyo rero birashobora gutuma ibihugu bidashobora gutera imbere ushobora gusanga hateye imbere nk'abantu cumi canke mirongo ingahe mu gihugu abandi nabo bakarushiriza kuba bakene cyane rero ibyo bintu naho biri uko urumva haracyakenewe ko igiturire kimanza kuva muri afurika iyo rero igiturire nticyavaho ibyo bintu birashoboka kandi hagaca haba n'urunani rukomeye nk'ubu eh, abarongoye afurika i- yunze ubumwe bategetswe guca bakora inama kugira ngo nabo bige ingene bashobora guca bahakorakoyo kwe kumbure n'umunyagihugu mutoya wo hasi azoshobore gushikirwa uko niko je nabibona yego murakoze murakoze cyane turabashimiye ku cyiyumviro cyanyu mushikirije uh, dufise kandi idirisa idirisa uratwumva
urumva neza njyana kigali yego ufise icyiyumviro Yego.
cyangwa ikibazo baza umutumire icyiyumviro eh, nabazaga umutumirwa ko Yego.
tubona ina- iriya ntambara iri hagati ya amerika n'ubushinwa muri bizinesi eh, mbona izagira ingaruka ku bantu benshi muri afurika nte- ndetse ku bantu benshi cyane ku isi bamwe na bamwe kubera kubera bizinesi izahinduka ahubwo ndashaka kumubaza ngo afurika ifite izihe ngamba kuri biriya bicuruzwa biva muri amerika no mu bushinwa ahubwo nabasaba ngo afurika umuryango wa afurika ko wate- wakoresha imbaraga kugira ngo aba- abanyafurika bose babashe gukora kugira ngo biteze imbere kugira ngo ziriya ngaruka ntizi- ntizi- ntizagere kuri afurika
urakoze mumwumvarize ingamba ad- eh, afite muri afurika nyine arabumva reka bishure mumwishure
Eh, i- eh, ikibazo ya- yabajije ni uko um, muri icyo gihe um, ngaho muri um, muri afurika hari ibintu byinshi bishobora uh, gukorwa Ah, hari ibintu byinshi bishobora gukorwa ah, cyane cyane eh, wara- usan- ubiravye n'ibihugu ah, washaka baguma bagerageza kongereza nabone urudandajwi Ah, ariko igikuru ni uko n'abanyagihugu bokumva ko nabone aba- aba- abanyagihugu nibo bagize igihugu ni ukuvuga yuko aho umunyagihugu wese ari eh, washaka ari nk'umuntu adandaza acuruza u- wiga uriko arakora ibintu byose umuntu ni ukubikorana ishaka n'umwete mwinshi hanyuma n'abadandaza bakaguma bagerageza kumenya aho igihugu cyabo kiri n'icyo igihugu cyabo kiriho kiragerageza mu ku- mu guteza imbere igihugu cyangwa abanyagihugu aho bari hose hanyuma nabone bagashobora no gushikira um, abo batoye aba- abategetsi bakaza barabashikiriza baka- bakababaza ibibazo eh, ku buryo ibibazo by'iterambere kuko ibi eh, iby- ibyu- iby'ihiganwa ah, ihiganwa ri- naho rihe- riba hagati y'ibihugu cyane cyane ihiganwa riba hagati y'abanyagihugu abanyagihugu nibo hatangura ihiganwa ry'abanyagihugu abadandaji abakora hanyuma n'igihugu kikaza kikugurura imihora abo bose kugira bashobore guhiganwa ku isoko mpuzamakungu urumva ico kintu rero gisaba umwete wa bose mu bintu byinshi icya mbere na mbere eh, bisaba amahoro bisaba nk'ibyo bavuze kugerageza ku kugerageza ku- guha uburenganzira abantu bose eh, no kugerageza umuntu wese afise umwete ash- afise ishaka ah, kumufasha agatera imbere ah, ah, ah, afise icyiyumviro cy'iterambere agashigikirwa icyo kintu icyo ni cyo kintu gi- gikomeye cyo kurura imihora bose yego muri make durasigaje nk'umunota ni ukuvuga rero nka akarere ka afurika biciye nko mu muryango w'ubumwe bwa afurika nk'uko hari umwe yabivuze bafashe iya mbere bashobora kuhakurira inyungu nyinshi kuri iryo higanwa hagati ya amerika n'ubushinwa muri make
ego ego cyane rwose nicyo kintu gikomeye nka african union bakwiye kubyiga cyane cyane cyane iyo nzira y'ubutunzi kuko ah, afurika ah, ni hanini igizwe n'ibigi- n'ibihugu binini bi- binini kandi byinshi hari ubutunzi bwinshi kandi icyo kintu ni ikintu ah, bariko bara- baraciga muri continental free trade agreement ariko ni ikintu gikiwe kwigwa cyane kigashyirwa mu ngiro ibihugu byinshi bikagerageza iyo free trade agreement eh, ika- ikamera neza ikaja mu ngiro hanyuma abantu ah, bakadandaza hakaba iterambere rikomeye
muri make cyane tubise nk'imisegonda mirongo itatu Ah, iyo ntambara mubona izotahira he hagati y'ibyo bihugu by'ibihangange bibiri
urumva ubu harashari ibiganiro turarindiriye nko mu mu- mu mahera y'uku kwezi ah, hazoba inama eh, ya G20 urumva muri ico gihe tuzoraba ibivamwo Ah, ariko turibaza yuko ah, bizogenda neza Ah, ariko ibihugu biracariko biraganira ah, bigerageza kugabanya iyo ah, trade deficit hagati ya Amerika murakoze cyane ya mutumire wacu lionel mesha nonosoye ibyerekeye ubudandaji mu makungu akaba yigisha kuri kaminuza ya alliance university mu gisagara cya san diego aho ni muri leta ya california ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika twariko tuvuga ku ntambara y'ubudandaji hagati ya leta zunze ubumwe za amerika n'ubushinwa ingaruka bishobora kugira mu makungu na cyane cyane ku karere ka afurika dushimiye mwemwe mwese mwagize uruhara muri iki kiganiro abahamagaye bakabaza ibibazo bagashikiriza ibyiyumviro namwe mukunda radiyo ijwi rya amerika tubifurije ibihe byiza no kubandanya mudukurikirana kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika